raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nagee jirtu kabajamtoota dhageeffattoota raadiyoo noora lhudaa hayyama rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamiisaa tan hukmii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa itti isiniif dhiyeessinu qabannee dhufnee jirra
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrata warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla dhaddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa qilleensi jaalalaa bubbisee halaala qilleensi jaalalaa bubbisee
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد وبلي مسلمة قبر الربي لقيفته تورد فوتا راديو نور الهدى أكمسا إقتوتا دبي ينا تنتيسني تخرا بروغرام ضد جالالات فريقة سناتيف إرقتن deebisaan teessan akka armaa gadiiti. Iyyannaa tana keessatti namni gartee iyyannaa tana tokkoffatti dura galfatee warra dhaddachaa jaalalaa keessaa haadha galmee dhibba saddeetii fi diidamiiti. Akka jettu obboleettiin teenyatamu. Iyyannaa isii tana odoo isin hin dhageessifne odoo deebisaa hin gooneefiin duratti yaa shamarran keenya warreen garteef biyya keessa jiraattanuu biyyarraa baatanuu nama tokko jaalattanii nama san jaalattanii hoggaanii fi warra keessan irra fiddanii nikaa isin godhan boodatti rakkinni tokko yoo dhufe odoo karaa warra keessanii dubbii deebiftanii furmaata hin barbaanne matuma fiitiin rakkoo teessan awwaaltanii karaan danda'uuniin furmaata godha jechuun if shakaalu ammallee hasbiif itti kaayu tanaafuu rakkoon takka hogga isinitti dhufte akkuma hogga dura gartee nama tokko jaalattanii warra keessaniin na halaalchaaf jettanitti waa takka odoonii fi quban keenya odootti hin seenne warra keessaniin ga'uun isin irratti haa jiraatu. Dhageeffadhaame akka obboleettiin teenyatu jettu. Akka jettu iyyannaa tana keessatti ani amata saddeet duraan karaa biyya Arabaa takkaahu biyya Su'uudii dhufe. Akkumaan biyya tana dhufettiin akkuma intalti gartee dhalaa takka ilma dhiiraatii wajjin waa wal barattuttiin nama tokko ko afaan kiyya beeku arkadhee isaa wal barre. Duuba namni kun eega wal barreen boodatti yaada isaanirra fidee akkam laalta haadha mana kiyyaa akka naa taatuun si fadhaa naan jee anillee egaan egaan itti rafee laalee waan inni naan jee kana miicee micciire boodaan taate iyyannaate siiqee bale amma gaa akkuma rabbiinuu wa'atul buyoota min abwaabihaa jeetti karaan itti na halaaleeffachuu dandeessuun warra keenya manguddoo warra keenyatti ergadhuun jeen garuu namniin ani jaaladhe kunii nama laftee teenyalleen adda fagooti garuu hireen nama ogga walitti fidde hireen biyyaa fi gosaa fi sanyii fi sabaa fi kanan qabdu namni gartee jaalalaan qalbii walitti buute ka fedhe haa ta'u musliimuma taanaan biittinii fi gosummaa fi kun laalamtu jettu jechuutu annatti dhaga'ama haa ta'u Akkuma sanatti inninis gaa manguddoo akka aadaatti ergatee bakka warra isaaniirraa warreen lamaan walitti dhufanii eega haasawaniin duubatti yeruma gartee gabaabduu keessatti guduu faayihuu fi nikaanuu godhuun nuuf taate. Eega nikaanuu godhanii wal heerumneen boodatti waliin jiraanne yeroo gabaabdu eega waliin jiraanne kana booda abbaa mana kootiitii wajjiiniin wal mari'adhe maal tahuu kaanee biyya teenyatti haa galluu hiifirraa biyya namaa tana keessatti ilmaan horuurra jechuurratti yaada wal dabarfanne akkuma san irratti gaa waltaanee akkuma jaarsaa jaartitti waliin deebinee biyyatti deebinee warra isaanii irratti qubanne. Egaa achi bubbullee warra isaanii kanaan wal baranneen boodatti meegaa akkaan arku kanatti ilmoo qabeen fakkaadhaa dhiini hunuunatti hin dhufne baatii takkaa fi lama geenye dhaliinsi kunilleen dayuun kiyyalleen intalti dhalaa takkaa haadhuma sii biratti irra mirgaa fi namni gartee isii tajaajiluu fi kanaaf jecha nu kaasi warra keenya dheenyaa hin jeen innilleen if duuban deebinee tole marabbaanaan je'ee waliin kaanee warra keenya dheenye. Eegachi bubbulee ganda keenyaanis wal barateen boodatti akkuma rafee ganama lafumaa ka'ee hachiin dhaqaa akkanan ji'in hulluuqeetuma dhabamee karasan buutee isa karasan bu'ee isa dhabne barbaanne jawwaalas ni cufate namuma oduu isaallee himu dhabne duuba haa ta'u ga'a yeroo tana keessatti intala dhalaa takka ta garaayis qabdu dandeettii fedhii rabbiitiin baatii saayilaan kan koo ilmoo tana gara baadhadhee isii dahe warra keenyatti. gurbaan kun hangaan ani baatii sagal ilmoo tanaan gara deemu natti illee hin bilbilu nan dubbisu eegaan dayeen boodattiin mee haruma kamiinin gaa gurbaa kana ganamarra anaatiitu fitti jira jiree odoon gartee waan inni ta'ee fi isa booda waan jiruu fi kana firraan baratiniin naa ta'e je'e warra keenya fideeni kana godhani akkumaan duraan laaqqadhe sanitti ifumaa isa barbaadutti seene karaa moobaayilii. Moobaayil kanaas duuba namoota gartee isaa walitti malu saahiba isaatiin arkadhee nama san dubbisee mee abbaa mana kiyyaa kana ni jira ee ni jira jawwaalatti naa geessi je'eeni akkasin naatti geesse. Duuba irrattiin salaam badhee haasawa kabajaa egaa wajjin haasaween booda yaaboo Eegumaan gartee warra keenya na fiddee ilmoota na baadhadhee dayeen waan ati taatues si arkee atillee ifillee arkee atiin kuwaa gartee nama waliin ilmoota na malee ilmoo biraa irraa dayanii miti waa takkaallee sirraa hin barbaadu. Xaaliyaati jagoggoyduu maleedha na gadhiisin jeen. Ni kuma narraa buusin jeen. Deebisaan isaa maal taateree? ani bar wanneen dhabameef iddoo tana aruusattiin jira bar intala biraa takkaan arkadhee ganda keenyarraa fuudhe fuudhe fuudhuun naaf akka shari'aatti halaali yoon danda'e afurillee fuudhe ammoo ati ta'afree isaallee odoo taate seniiru amma gaafa inni kana je akkamitti fuuta alanna darbitee je'ee waan kana cufallee ittiin dubbanne jecha bareedaadhaan dubbii kabajaatiin waliin haasawee. haalaan an keessa jirus cufa ibsee fi anuma gadhiise hin je'een ammas sinii hunaan je'e gaafa kana gaa ganamas anaatu rakkoo tana akka if naqee je'e karaan na baasu tokkolleen hin jiru malli maaliree ilmoo tiyya tana haadha tiyya radhiisee bakkaan duraan irraa dhufetti haa deebi'u jeetiin biyya arabaatti deebi'e. Egaan achi dhaqee hojii qabadhee mataan kan koo naasirraa ween boodatti itti deebi'e ammallee sadee isaa silkiitti dhabe. Amma gaafa lammeessaa kana eegaan ala bahees wanni irraa barbaade hiikumaan irraa barbaade. Arra irra inumaatu dubbiin faana duraa sanii miibifa jijjiirrattee sin hiiku arraas boruus illeen hiiku arra booda na dubbiftee beekadhu je'ee jawwaala natti cufe. Gaafa inni jawwaala natti cufugaa sossoo haniin godhuun karaan biraan jiru je'eetiin namoota gartee saahiba saasan ammallee mee warabbiin gartee naa laaffisen beeku je'eetiin saahiba saasan barbaadee itti bilbilee jawwaalatti naa geessi je'een. Amma saahibni isaa abbaan mana keetii xiyyaafuu natti ka'ee arraboota kana jettee yoo tilifoon si goote natti hin fidinnaan jee arrabooda natti hin bilbilinii naan jee. Amma gaafa kana duuba furmaanni biraa hin jiru mee karaan beekuun furmaata barbaada jee fira keenya tokko kan mana murtii keessa mana shari'aa qaadiidhaa keessa hojjetutti bilbilee isa kanaan rakkoo tiyya tana gartee yaa obboleessa kiyya kunoo naa beeki. Akkaan ani itti bultii jaaree fi akkaan ani itti jiru waan gurbaan kun na godhe cufa na beeki je'eetiin isaa ibse. Achi boodaan duuba atummaan gartee ajirii rabbirraa barbaadiiti rakkoo tiyya tana qaadiin naa himi akka gartee faskii naa kennuun barbaadaa injeen. Amma gurbaan kunis akkasumatti qaadii dubbisee qaadiinis wakaalaa haa ergitu safaaraa Itiyoophiyaarraa ni kenninaaf. ni kenninaa fi jee akkasittiin deemee safaaraa Itiyoophiyaa dhaqee isuma saniif wakaalaa fuudhee ergeef amma gaafa wakaalaan isatti dhuftu qaadii fuudhee waraqaa waraqaa gartee duraan qaadiin haa waraqaa ergitu jeesan qaadiin kun waraqaa san laalee waraqaan tun talaaltu anaa miti bakka gartee gurbaan kun itti dhalate ganda gurbaa geessaa. qaadii ganda sanii kennaa isaatiitu faskii kennaa fi naan jee. Amma kana boodaan gurbaan silkiinatti dhawee wakiilli kiyya kun gandi gurbaa jaarsa keetii ganda san keessa yaa'ee jira mushkilaa jira rakkoo jira allubbuutiyyaan sodaadhaa ganda san hin dhaqoo gandi sun keessi nagayaa miti naan jee. Tanaaf jecha wakiilinnaa ta'e jijjiirradhu nama biraa nama biyya san keessa jiru maqaa isaa godhii jijjiirii naan jee. Anigaa eegaan gurbaa kanaa walitti dhufnirraa eegaan ilmoo gara baadhedherraa rakkoo meeqaatu narra ga'e yeroo meeqaan isa dubbise yeroo meeqaan karaa namaatiin illee isatti bilbilee furmaata dhabe furmaaniniin angartee godhe kanuma qaadiin wakiilinnaa erginaan jee kanaas godhe qaadiinis kunuu qaadii biyya saniitti na dabarse mee mala tokko dhabeetiin halkanii guyyaa hirriiba dhabee nyaanina mi'aawuu didee rakkoo kanaa keessa jira akkaan deebi'ee rakkoo tana warra keenya hojii sinaasoyne duraaniin if godhe anaatu if muude isaan suniin illee rakkoon xiyya tana jechuun hedduunatti ulfaatti tanaafiimme rakkoon akka kiyyaa kun nama hedduullee mudachuun dhabdu jechuufin karaa keessan dhufe yaa nuural hudaa. mee furmaata waan rabbiin isin aflaasiseen wahuma gurbaa kanallee qalbii isaa laaffisos haa ta'u waan anaafillee gorsa furmaata ta'u haa ta'u harka addarra kaayyadheetiin deebisaa iyyannaatii isin eeggadhaa jetti obboleettiin teenya haati galmee dhibba saddeetii fi diidamii.
Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. kabajamtoota hordoftoota raadiyoo Nuruu Dudaa. Miidiyaan Nuruu Dudaa qophiilee babbareedaa torban irraa isiniif dhiyeessu fooyyessuuf qulqullina sagalee daran hammayyeessuuf qabiyyee sagantaa guddisuu fi miidiyaa kana yeroo dheeraaf itti fufsiisuuf gargaarsa hawaasa isaatti haajama. Waan xiqqoo qabdan irraa Nuruu Dudaadhaaf qooduudhaan miidiyaa kana haa gargaarru. Namoonni rabbiif jecha biyyoota Arabaa fi Oromiyaa irraa Nuruu Dudaa gargaaruu feetan lakkoofsa herrega baankii daldala Itoophiyaa dhibba tokko 06496599 Duwwaa 8 Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa 105 230021 6548 Hijiraa Baank 100 71 2883 0001 irratti waan humna keessanii gumaachuu ni dandeettan. Namoonni Ameerikaa, Kaanaadaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaa fi biyyoota biroo jiraatanii fi ATM kaardii fayyadamtan haala kaffaltii baay'ee sakki'uur ta'e waan fayyadamnuuf karaa baay'imeekoo fi irratti miseensanuuf ta'uudhaan salphamatti nu gargaaruu ni dandeettan. Maallaqa buna tokko ittiin bitattan guyyaa tokko nura ludaadhaaf gumaachuudhaan hojiin keenya akka tatamsa'u gochuu ni dandeettan. Gama weebsaayitii nura ludaa deemuudhaan iddoo meenuu jedhu tuqa achi booda iddoo sappoorti jedhu argattu. feesbuukii nurrudaa irratti immoo bakka geet etikkeetti jedhu tuquun argachuu ni dandeettan. Gama appilikeeshinii nurraludaatiin immoo bakka sappoorti jedhu tuqxanii miseensa ta'uu ni dandeettan. Sagantaa nurraludaa irratti maxxanfamu hunda jalattis liinkiin tumsaa ni maxxanfama. Yoo barbaaddan QR koodii kana iskiriina kompiitaraa irraa iskan godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. dura lodaa cinaa dhaabbachuudhaan sagaleen diin islaam akka faffaca'u haa goonu odeeffannoo dabalataatiif 09 54 52 00 58 irratti kallattiin bilbiltan yookiin dhaamsa wasaapiitiin nu dubbisuu ni dandeettu نور الهدى سور قلبي مسلمة ونبي أبات دار جابي فاتا قوت ملكانيس وانك منبر ما
yaa obboleettii teenya ta duraatii intala musliimaa wanni siin jennu wanni siin jennu wanni si hubachi- si hubachiifnu intalti tal'alaa takka ta musliimaa ta yoon hamtuu dalage rabbi nan dhiisu jechutti amantu ta akkuma san ammallee umriin dhalaadhaa akka dhiiraatii mi umriin si yeroo gabaabdu yeroon isiin bultii jaarrattee gammaddee mana siin keessa jiraattu jechaa beeytee matuma fiitiifu kana siibaaf warra isaanii dha- eh, dhufee hulaa dadhabee intala te- teessan naa kennaa jedhu eeguurra mee waan hin danda'uun anis gartee biyya namaa keessaan jira mee haa bultii jaarradhu oo jettee nama tokko ka diinsaa diinsaatii fi haala amala isaatii wajjiin siif ta'u eega warra keeysanii marihattiin boodatti namni kun naa ta'e jettee irra murattee na kennaaf jechuun isaanillee warra keeysanitti akka ergatu godhuun mirga keeti islaamummaan si duran dhaabbattu lammeeysa wanni gaariin waliinuu wanni dalaydan akka alaa dhuftanitti warra gurbaa irratti bu'uun keeysan siifillee kabaja isaafillee kabaja achirraa kaatee waliin ammaas karaa warra keeysanii gaafa garatti waaf ilmoo qabadhe dabarfadhee beeyte bakkin itti da'u na hadhaa dhiyyan haadhuma tiyya jettee achi filachuun keetiis waan akka gaarii nama gammachiisu sadi isa Eh, ati immoo hedduu lubbuu teeniiti hedduu if quran nyaateesi bakkitti rakkoo hasbii keeysa if neyxe gaafa alarraa dhuftee warra gurbaa buute waan gaarii gootee hammachi hangumachi jirtu sanuu manni warra gurbaa mana keetii miti mi'eeysan na galfattaa achirraa deemtee gaafa warra keeysan dheyxuu sangachi jirtus asittiin daya mana naa hurfeeysi jettee wanni isaa wajjiin haasoyte takkan jiru iyyannaate keessa. Afreessaa. Ta afreessaadha wanni ibsanuun godhin maali wannummaan jaarsi kee si fuudhee warra keeysan si geeysee dhokatee si jalaa deemee gandaddeebi'ee wanni jarjara kanaan isa fuusisu kun maali cinqiin. Waa takkallee irrina gama keetii haa ta'u takkaahuu warri isaanii fuulatti jijjiiruu si fuudhuudhaaf haa ta'u waa takka waan asitti gartee yaadarra si kenninu sii ala jiru sii ilmoo teetii wajjiin manan qabne sii goojjoo malan godhatin gurbaan kun lafaa ka'ee jarjara kanaan fuudhuu kana kana gartee deebisaa sumaa fidhiifna. Shanaysaa dogongora guddaan ati hojjatte akkanuman lafaa kaatee gaafa rabbiin nagayaan si hiikee ilmoo tanaan adda baate odoo warra keeysanii wajjin cinqii tee tana gurbaan kun akkana na godha je- jettee hin geeyiniin na hiiki jechutti fiiguun kee dogongora guddaa wanni silaa sirra ture warra keeysanitti himtee warri keeysan warra gurbaa dubbisee gurbaan keeysan akkanatti intala teenya ilmoodhaa wajjin nurra dhiisee nu jalaa bade ilmoo teeysan nafaqadhaa ilmoo teeysan quba qabaadha gurbaan keessan bakka godhatee akka ilmo inni warra isaa galfatu jechuun eenyu irra ture warra keessan jaheessa amma hedduu wani sirraa nama ajaa'ibsiisu odoo rakkoo armaa olii tana cufa himattu lafaa kaateetuma ka furmaata tokkoon godhatiin biyya duratti itti wal heerumtan sanitti deebi'uun kee maal nama agarsiisa wallaala ati qabdu lammeeysaallee if xiqqeeysu odoo cinqii qabduu ka warra keeysanii waan kanan gahin ala fiiduuf maali tanaatu eega ala baatees odoo amrii teeta duraanillee yoo irraanfatte warra keeysanitti ol fudhattee gurbaan kun akkasana godheetiin dadhabee firraa hojiidhaaf deeme eh, gurbaa kana takka akka gartee jaartiitti na beekee ilmoo isaatiin dhabaa bakka naa godhu yookaan akka gartee furmaata naa gootan jechuun sirra ture. Torbe isaa kadhaan guddoon dogongoraa qabdurraa olii ammaas lafumaa haatee qaadii biyya gartee ganda keessanii namachi irraa beektu dubbiftee odoo waan kana gartee warra keeysaniin hin gahin qaadii dubbisuun kun fafa guddu bar qaadiin si kabajuun waliyyiin kee warri bartee arra boru si heerumseessu kadhiige kee barbaadu qaadii bira mul'achuun kabaja qabdaa bar dubbiin teelleen ni ilaalamti jechuudha. Saddeeteessa odoo wakaalaa gartee nama qaadii bira dalagu kana warra keeysan dho'isite erguu baattee warrarraa dhalatteef odoo ergite qaadiin silaa ka duraanuu waraqaa tana waraqaa haa ergituu je'ee wilii siif seene ilaali hin irraanfatin ka ganamaa waraqaa haa ergituu je'e maaliif garagale nama tokko kophaa fi fiiguu namni isa fardisu furdisuu hin jiru. Odoo waraqaa tana maqaa warra keeysanii gootee warri keeysan manguddoos fudhatee akka dhiiraatti qaadii dura dhaabbate kabaja horan. Dubbiin tee satun karaa gabaabatti qaadummaan achisii fixuudhaaf mirga guutuu qaba. Qaadiin rakkoo ganda isaa qofa jechuu miti. Namuma gartee rakkinni isachi fide. Ati imma bakka lama fayyadamuu dandeessa. Qaadii bakka gurbaan jiruttis qaadii gandi warra keessan jiruttis lachuutu wanni wanni ta'aniif maaliree rakkoo jaarsaa jaartiiti. Wanni arra qudaanni dhaabbatuun takka hin jirtu. Furmaata faamilii warra bultiitti warra keewwoo taatee malee. Wanni takka hin jirtu. Kanaafuu qaadichi gartee ganama nama ati dubbiftee wakiila gartee godhatte san ha innilleen wakaalaa ha ergitu je'ee waraqaa ergitee fi waraqaa san garsiifnaan waraqaa tana namni mirgatti qabu qaaduma gartee bakka gurbaan jiruuti isaa kennaa waraqaa tana fuudhii achi dhaqii jee garagale qaadiin. Maaltu isa garagalchire siitu kophaa kee fiigdu taateeti if miidhe. Warra keessan irraa fagaachuudhaaf qaadii biratti illee kabajaa dhabdee qaadiin kara ganda sanii si dabarsuun heeruma qaadiiti. Wanni kun laaltu achi ilaaltee hojiisa. Ammoo yoo sii kennes heeruma. Ammoo kabajaa teetiif akkasitti warri keessan namni si gartee wajjin jiraachuun warri keessan nama lama sadii ta'anii qaadii duraa mul'achuun waan gartee maqaa keessi ol fuudhu waan akka gartee rakkoo ta'e tanallee akka gartee qaadii itti yaaddahu godhu sababaa ati gartee faaga kana cufarraa ala baateef qaadilleen dantaa si dhabee duuba tanaaf jecha wanni gartee siin jennu maalii arrantan. Wanni dhaamsi jedhamu yoo waan si dhaamnu kanatti haa hojjettu taate dhageeffadhu obbaleetti teenya. Tokkoffatti akkuma ganama dantaa dhabdee warra keessan irra tarkaanfattetti dubbiitii karaa warra keessaniif deebisi. Dubbiitee ganamarraa kaasee qaceellotti waan sirra kute agaafa mana keessanirraa baatanii warra isaanii dheeytan. Baatii sagal hanga ilmoo baadhatte akka itti deemte odoochi jirtuutis eega rabbiin siiqe boodaan akka na hiiqi jetteeni eega ala baatee fi cufa warra keessanitti himi. Isaan ammoo gama isaaniitiif akka aadaa manguddummaa kabajaa walii qabanitti manguddoo fudhatanii hiikaa ta'uus karaa nageyaatiin warra isaanii dhaqanii hiikkaasii barbaadan. intalatee jedhanii qoma dhawachuu danda'an jechuudha. Gaafa immoo ati kanatti kophaati gaara keessa deemtu gaaruma keessatti waraaba isi kophaas nyaataa beeka. Lammeessa akka nuuf mul'atutti safaaraa Itoophiyaa dhaqxee wakaalaa fudhattee ergite. Safaaraan Itoophiyaa akkuma nuti beeknutti nama biyya san keessatti iqaamaa qabaatee jiru malee wakaalaan kennan. Mooraa sanuu ol seentee gaafachuu hin dandeessu yoo galuuf hin deemaa. waraqaa naa kennaa jetti malee. Eega dubbiin akkas taatee nama iqaamaa qabu qabu fakkaata. Wannummaan dukkana keessa deemtuuf hin jiru qaceeli. Mataa keetiin deemi jaarsuma keessanuu yoo karaa manguddootiin hin dandeemne qaadii dura dhaabbattee mirga kee hiikaa barbaaduuf mirgi keetii qaceelii biyya deebi. Sadeessa ammoo wanni gartee jaarsa keessiin jiru. Ani gartee qilleensa gubbaan siin fuune warra keessanirraa siin fuune kootu qaadii irratti gartee tiin waaqa keetii fi maharii teetii fi maal sii kennaa kasiin jiru kuni jecha baaxila jecha cubbuuti jecha kijibaati. hiikaa wannummaan qaadii geessan jiru. Namni dhugumaan if qulqulleessuu fedhe gartee fuula rabbii duratti ittiin gaafatama miidhaa kanarraa jechuu katti amanu kophaa intalaa seekuu danda'a. Raga irratti seekuu danda'a. Manguddoo irratti seekuu danda'a. Wanni qaadii mangistii dura nama geessu hin jiru kuni dulmii isaati. Rabbi isaa sodaachuu qaba namtichi sun. Afreessaa yoo ati biyya dequun waraqaa gaaree hojjettu san akkatti fudhatte siitu beekaa yoo iqaamaa kan qabaanne taate wakaalaa gaafa duraa fudhatte san safaara deebisi waraqaan tuni bakkiin namni gartee ani bakka buufadhe kun biyya gurbaan jiruu miti gurbaa achi dhaquu hin danda'u nama biraa achi naa dhaqu warra keenyarraa maqaa isaan naa jijjiiraa jiiti wakaalaa san galchi akkasitti wakaalaa haaree fudhadhu. Sunis maarree wanni wakaalaa fudhattuuf yoo karaa nagayaatiin karaa manguddummaatiin wanni kun ka dadhabamtu taate kana dalaydaa beeki. Ammoo yoo ka ifii dhayxu taate dubbiin dhumte. Yoo ka ifiin hin dhayne taatee warri keessan manguddummoo fudhatanii karaa manguddootiin waan kana hafidhan taate dubbiin dhumte. Yoo warri sanii fi gurbaan hamataa jabaatan taate achi garagalii wakaalaa haaree warra keessanii fuudhi warri keessan mataa ol qabatanii waraqaan gartee safaraan namaa kennitu kabajamtuudha. Rabbiin gartee karaa irra caalu siif haafilu laaftutti rabbiin amriisee haa fixu garuu intalti dhalaa takka gartee hanga dandeessutti hanga dandeessutti kabajaan isii warra isaaniitii wajjiin marii qabaachuudha akkan irraanfanne qofa shamarran keenyaaf dhaabna.
Baay'ee kofii irratti akkamitti galmaayan jalqaba telefoona keessanirraa Google Chrome bantan achi booda nuural hudaa dootkoom jettanii sarchi gootan nuural hudaan jalqaba irratti isiniif dhufa gubbaarraa mallattoo meenuu tanatu hiixanii bakka sappoorti jettu bantan.
Yeroo kana peejiin baay'ee eekoo fi tumsa nuural hudaatiif qophaa'ee isiniif banama. Filannoo gosa sadiitu jira. Doolara shan, kudhanii fi kudha shan. Filannoowwan jiran irraa kan barbaaddan filattanii jooyin jettaniin. Bakka iimeel jedhu kanatu hiixanii iimeela keessan itti katabdan. Iimeela dhugaan fayyadamtan kan paaswoordii isaa beeytan itti galchuu qabdan. Iimeela booda bakka neem or tiwiitar jettu kanatti maqaa keessan katabdan. Maqaa guutuu yookiin maqaa biroo kan barbaaddan. kan akka Abu Muhammad Ummu Aishaa fa'a.
Jalarraa bakka Say Something Nice jedhu kanatti iddoo qoobsumaa yoo katabdan filatamaadha. Fakkeenyaaf Kaanaadaa, USA, Yuuroop jettanii biyya irraa nu gargaarutti jettan katabdan. Yoo iddoo qoobsumaa ibsuun barbaanne ammoo dhaamsa biroo waan barbaaddan as biratti katabdan. Yoo dhaamsa keessan icciitti godhuu feetan bakka Make this message private jettu tanatu hidhan.
Eega waan hunda katabdanii booda bakka Join jettutu hidhan. Peejii dhumaa kanarratti foormii kafaltiitu guutama. gubbarratti maallaqa baatibaatiin kafalamuutu jira maallaqa kana ol guddisuu yoo feetan waan as biratti katabdan kana hayxanii hanga gumaachuu feetan itti katabdan itti aansuun lakkoofsa kaardii keessanii katabdan as biratti guyyaa fi baatii kaardiin keessan ekspaayir itti ta'u guuttan bakka tanatti ammoo cvc isin gaafata.
cvc kaardii keessan gama boodaatiin jira yeroo hedduu lakkoofsa dijiitii sadeeti eega cvc guuttanii booda zip kood isin gaafata zip kood biyyoota muraasa kan akka ameerikaa qofa keessatti gaafata. Kanaafuu zipkoodi keessan eega katabdanii booda pay jettaniin sakandii muraasa booda dhaamsi koongiraats jedhu isiniif dhufa. Imeelli haarooyni miseensummaa kana mirkaneessus isiniif ergama.
Soora qalbii.
Soora. Iyyannaan gartee itti aantoo ta'u baleessa keenya tokkooti. Galmeen isaalleen dhibba saddeetii fi dhiidamii sadii daddacha jaalala. Akka jiru obboleessi keenya kun miidhaggeeffadhaa iyyannaa tana qaceeloo jala deemame. amata saddeet duraan bultii ijaaree eegaan bultii ijaaree boodaan yeroo gabaabduu waliin jiraannee haati mana kiyyaa aboo meeqeetiin biyya arabaa tana dhaqee jiruu nurraa jijjiira. Amatuma lama hayya manaa godhii naan jette. yeroo isiin akkana jettu afaanillee hin deeffannee dhibbarraa dhibbatti sii godhen jeen hayyama kiyyaan kaatee akkasitti dalagaaf kuttee amata lamaan si fixatte gaafa amata lamaan fixattu odoon ani gartee hoottuu gali odoon ani hoottuu gali hunji'in natti bilbiltee amata lamaan kiyya fixadhe lamaan akkanaa naatti ida'inaan jette harkadhuun jeen waan irraa barbaadde harkadhuun jeen amma gaha lamaan duraa lamaan boodaa kanaa wajjin amata afur eega xumurteen boodatti inumaa achi booda anumaa hoo gaafachuu dhiiftee itti fuftee hojii isiidhaa bakkuma jirturra. Har'a yeroon amma ani isinii barreessu kana amata saddeet jirti biyya alaa. Ammoo wani naa beeku qabdan ani waa gartee akka dhiiroowwan garii warra dhalaa ergee maallaqa nutti ergijee maallaqa isaanii yookiin nyaatu yookiin manaan bitatu yookiin manaan jaarratee maqaa isaanii godhatullee miti. Saantima tokko horii isiittiin haajamu. Waan isii irraa durees ani. Har'a kaatee yoo dhuftees manni isiidhaaf banaa ani isiin jaaladha. Nillee nin kabaja. Ammoo yeroo dheertuu tana hayyama kiyyaa maletti akkanatti ala taa'uun ama saddeet hedduun aarse. Kanaaf jechaan gaatarraa maayyiin masalkiitti godhe lamaan si kenne naa ide ettee siif hin ide achi booda inumaa huna gaafachuu dhiifte akkamii dubbiin teetuun na dhibdee ji'itiin gaafadhe. Har'a deebisaan sii maal taate reenaaf. barboo ati akkaan ifiin fedhettiin olii gassi oofaa hin dandeessu nallee gaafachuu hin dandeessu eessatti haftelee na gaafachuu hin dandeessu koottu jettee na yaamuus hin dandeessu. Gaafa isin akkana jettu dachiin na garagalteetiin arre sammuun na bahee waan hin ji'u wallaale. Inumaa odoon an afaan kiyyarraa waan bahin kanin aniiwu sila aaree si hiiki kajuu ana odoon an hin jiin dubbii guddisuma dhiisiitime wara qomatiyya adii naa ergiinaan jette. Anis gaa gaafa kanaa wanni nin jeen ani bakka inni itti si fuudhe warra keessanirraa hin si fuudhe koottu qaadii irratti si hiike waan haqa keetiis si kennaan jeen. Waanin isiin jee kana obboleessaaf himtee obboleessi dubbii tana dhagahee na gaafate. Maaliif na hiikisin jette intalli tun eega sibiraa deemte amataan gara jirti maaliif rakkitaa hiikkaasii kenniifi naan jee aboo an hiikuu hin diinne waaniin isin jee cufatti odeesseetiin obboleessatti gabaabinumaan yooniif gartee ifii dhufuun feene nama tokko haa wakkalattu namni na wakkalattu san natti dhufee waliin qaadii dheeyne haqasiitii fi mahariisiitiis nin kennaaf. Meegaa gaafaan akkana jiru kana an dongorri kiyya maali maali jechuun isin gaafadha. Moo isumaa fi haqasiitii fi waraqaa isin jettu kennaaf moo wakiila ittiin kennaaf tanaaf jecha mee hundu gongoraan akkana jiru ta'es isinummaan deebisaa naa godhaa garuu mee isiin tuni akkanatti hayyama kiyyaan maletti yeroos ifumaa dheereeffattee ala taa'u kanaas. kanaa isin irraanfatina kanarraayis mala naa kennaa yaa obboleessa keenya kun. Yaa obboleessa keenya ilma islaamaa. Yaa ilma musliimaa siifi fakkaataan keetis wanni siin jennu ati waa hunda dura ifuma si gaalime. Nama tokkoon si gaalin waan armaa oli jaartiin tiitirra jaartii tiitirra haasoitu dhugatti dayyuusummaa nabiin keenya ju'uutu sirraa mul'ata. Jaartii teetitti hinaaf fudhaboon Akkanumatti intala takka tagartee ganama dhugumatti warraan godhee haadha ilmaanii godhee wajjin jiraadha jechuun si keessa jiraatu yoo ta'e akkamitti intala deemeetiin jiruu nurraa jijjiira jettee si gaafattuun harkadhu deemi jettee ammallee deebitee silkii sii gootee ammallee idaatee fi tana dalaguu tana argamuun wannichi booda dhufee cuftinu. waan ati hulaafitti bantee rabbi sodaa dhabdee mee ibsi gaali. Tokkoffaa mee dogongora keessiif himnaa dhageewwe. Ta dura ati ati daangaa rabbii daangaa shari'aa islaamaa cabsitee jaartii tee kafana kee hunna libaasun lakum wa'antum libaasun lahunna warra rabbiin nuunju isin kafana waliiti warra rabbiin nuunjuu kafana kee si galee alatti erguun kee hunumaal nama agarsiisa ree dogongor ati qabdu nama agarsiisa lammeeysaa dogongorri lammeeysaadha amata lamaan malee ammaas amata lama idaatee fi amata afur isiidhaaf kennuun maal nama agarsiisa jaartiin tunika jaartii ta'in tahini akka waan insummaan tun jaartii niqaa maletti waliin jiraattanii fakkeessitee waa takkallee isii nafaquun masruufuun jiraachisuun anarra kaaye rabbiin kiyya jechuu sitti dhagahamuu dhabuudha nama agarsiisa dogongorri kee. Sadeessaa obboleessa keenya beeyta. Intalti tun gaafa si miiccee si micciirtee ol si qabdee si qabdee karaa cufaan amma lama naa kenni ammallee naa dabali jettee si raaftee karaa cufaan si ilaaltee nama natti dantaan qabu jaartumattuu nan beeku itti gaafatamaa narra jiraa waa takka ittiin dhagahu ittiin dhagayamuu kee gaafa beeyte maal gootanii lubbuu isii biraa fedhinnaa isiitiin hanga fedhe gaafeete ta'aa turte jechuudha. Afreessa eega si keessatti gartee hinaaffa akka ati hin qabne akka isiirratti hin hinaafne isiin tun sayi alaa hoggaa daleedu maal dalagaa jirti maal godhaa jirti xiqqollee intalti tun nama akka hiyyaatii ni nyaatti ni dhuyti. Ani rabbi halaal naa godhee tabiraallee fuudhuu danda'a isiin ammoo heeruma hin dandeessu akkamii jiraatti xiqqolleen hinaafaatti sitti dhagayamuu dhabuun intalti hirriibarraa haata hirriibarraa si haafteeti amma gartee koottuu galiin si dhagayamti jechuudha. Shanaysaa. intalti eega dhugaa gartee haqiiqa waan ati taate kara cufaan sirraa beeytee namni waa nama gartee waliin jiraatanii ilmoo bira irraa dayaniimi jettee hiika asirraa barbaadde. Jeheysa gaafa isiin ammaas na hiiki jettu hatattamumaan gartee siinii haa hoottu waa takkallee badaduun dhabu lakki ansiin jaaladha haa nama hiyyaati badiin dogongoraan qabaa kaballee isa anaatu qabaa kan gana gartee alassi dhiise jettee bakka silaa isii tana harkiftu dhiiftee hiikaa isiin siin jette siiniika kootu jechuun durumaanuu jaalalti dhugaasi keessa kan jire nama agarsiisa. Torbeessa ammoo jechi kee isiinis obboleessa siitinis ni miika qaadii irratti hiikeetiin haqa sii kennaaf jechuun kuni zulmiidhaa barra. Zulmii zulmii irratti hiikkaan qophattis ni taati. Nama tokko irratti illee lama irratti illee waan takka illee rakkoon hin jiru bakka tana keessatti. Duuba yoo ammoo dhugumaan intala tana waliin hin karaa cufaa as qabee wajjin jiraachuu hin danda'u ha jettu taate. Maalumaatu fide isii qaadii irratti hiiku. Egaa intala tana waliin jiraachuu hin danda'u. Nambaaftu hatti amantu ta'e maaltu qaadirra is geesse? Odoo gaafa duraan haa qaadirratti illee godhatte har'aas hiikaanis achuma jettee yaaduun dogongora guddaa. Wanni qaadinni si geesse hin jirtu yoo dhugumaan yoo dhugumaan addunyaa tanarraa odoon hin deemne odoon fuula rabbiin dhaabbanne of haa qulqulleessu jettu taate wanni gartee silaa sirra ture. warra keessanii fi warra isiidhaatti wal duraa boodaan waan gartee hamma isiin aman lama afuriin saddeetteessu kana cufa waan kana cufa wal duraa boodaan gabaasaa warra keessanii fi warra intalaatiif kennu sirra ture. Ammoo amata dheeraa kana cufa atummaa ammatuma isiiti wajjin dubbattee ka warra isaaniitii fi warra keessaniinis hin geenye kanatti usuun kee kun maal namaa kenna? intala tanatti dantaan qabdu jechuu nama agarsiisa. Ammoo rabbumaatu si beekaa walli ati jaartii biraa qabda. Ati leen hin hobeetammoo obboleessa keenya gabaabinaan nuti wanni siin jennu. Dhibdee intala karaa warra keessanii ol fuudhi. Karaa warra keessaniitiin gahi. Intaltis jaartiinti akkanaa galtu jechuu warra isaanii warra keessan haa gaafatu. Takkaa ifii dhaqi si galee intala naa galchaa jedhe. yoo dhugaan ammoo rabbiin tokkichi si beeka intala tanarraa nan baaftutti ka'amantu taate intala namaan qoranya'in hin adaabin hin rakkin hiiki haqa isiitti wajjin firraa gaggeesse. Tana wanni kun amaanaa rabbiin nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam dhiirarra kaayee takkittii tanan hin irraanfatin karaa kaanis amaanaa rabbiin tokkichi nurra kaayee arrijaalu qawwaamuna nuun jee jechuun irraanfatiin wanni ati gartee rakkoon isii irra fiddutuni ilmootee keessaan jazaan siif galuun ni mala. Odoochi hin geenneen duratti isiis wanni miitee jiraatti a'uun fi gaafadhu. Ilmooteeta hanga arraan tanaatti isii irratti irraanfattee nafaqaa malee tanaas hamma sirraa intalti tunkissii gootee odoonii fi gartee ilmoo sii qabaattus hamma gartee ilmoo sii tanaa haatee amata hangana nafaqaa jettee odoo kasi gaafattu taate illee akka mirgii kasii taheen irraanfatiin yaa obboleessa keenya. Kanaaf karra caalu rabbiin si haa filu amriin tuni laaftutti ilaalin rakkoo akkuma siin jennetti. karaa gartee laafinaa karaa nagayaa warra gartee faamilii lamaanitti ol deebisi karaa kanaan furmaanni rabbiin isin haa dhaqqabu siifi isiifi akka irra caalu rabbiin haa filuu jenna hamma gaa deebisa akkanaatti walitti deebiin wassalaamu alaikum warahmatullah maashaallah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa dooktor luwaa'ul islaam Rabbiin isinirraa jaalatu beekumsa irraan beekumsa isiniif haa dabaluu isiniin jenna. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaya rabbii keessanuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akira argadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما Oh.